iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mu burundi turi ku mirongo migufi shoti wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mushobora no kudusanga kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ku rubuga rwacu rwa facebook na interinete ni uh, kuri voa radiyo yacu hano rero muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabasuhuje mwese kandi mbaha ikaze aho muherereye hose ni cya kiganiro cyanyu muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
inshuti z'ijwi ry'amerika nongere mbaha ikaze uyu munsi twabazaniye muganga w'amatungo nk'uko mwabidusabye kandi tukabibemerera umutumirwa wacu wa none ni dogiteri christophe ntakirutimana ni muganga w'amatungo yororwa ngo atange umusaruro ishami ry'ubuvuzi bw'amatungo maremare mu bitaro by'amatungo new vision veterinary hospital mu karere ka musanze ni mu ntara y'amajyaruguru y'u rwanda nk'uko rero bamwe muri mwe mwabidusabye reka uyu munsi twibande ku bworozi bw'inkoko ikindi gihe mwaganiriye n'aborozi b'inkoko uyu munsi noneho muraganira na muganga musobanuze ibyo mwifuza kumenya byose ku bworozi bw'inkoko muduhe nomero zanyu nk'uko bisanzwe tuze kubasha kubahamagara n'abatindiye rero reka twakire umutumirwa wacu muganga christophe ntakirutimana uraho neza urakomeye
muraho neza ejeni mwirewe kandi n'abakurikiye radiyo ijwi ry'amerika ye mbanje kugushimira cyane uyu mwanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika n'abakunzi bayo bifuje kuganira n'umuntu usobanukiwe ibijyanye n'ubworozi bw'inkoko nkaba nagira ngo rero rwose nguhe ikaze
murakoze cyane jeni kandi nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro
mu kiganiro muri isanga ubushize hari abumvikanishije ko bifuza kumenya ibijyanye n'ubworozi bw'inkwavu abandi bavuze ubworozi bw'inkoko nk'uko nari mbivuze rero nagira ngo uyu munsi tuganire ku bworozi bw'inkoko inkwavu tuzazigarukeho ikindi gihe byazadushobokera kugira ngo utaza kuvanga ahubwo turusheho gusobanukirwa none muganga christophe umuntu yakwitegura ate ubworozi bw'inkoko ni ikihe kintu mbere na mbere yagomba gutekereza mbere yo gutangira ubworozi
murakoze cyane ejeni umuntu ushaka korora inkoko hari inkoko z'amagi hari inkoko z'inyama hari n'izo zitanga byose ariko ubwo zibitanga ku kigero kigereranyije nizo mutwita mu ndimi z'amahanga cyangwa mu cyongereza biyo papasi icyo gihe rero mu gihe uteganya gukora umushinga w'ubworozi bw'inkoko hari ibyo uba ugomba kwitaho by'ibanze icya mbere birumvikana mirongo irindwi na gatanu ku ijana burya ry'ibyo umuntu atanga muri ubu bworozi aba ari ibiribwa ibyo inkoko zifungura icyo gihe ni ngombwa kuba wizeye ko ufite kapitali ihagije kuba iyo kugura ibiryo by'amatungo ikindi cya kabiri ni ikijyanye n'ubwirinzi ugomba kuba wamaze kwizera ko wamaze kubaka ibiraro bitanga umwanya uhagije wo kugira ngo uzamuke bitewe n'umubare uzazana zizabemo icyo ni ikindi ikindi no kugira umuveterineri hafi uzajya ugufasha kuko birashoboka ko zishobora kugira ikibazo zikarwara ni byiza rero kugira umuveteneri uza kuba hafi muri ubwo bworozi kugira ngo uh, utazagira igihombo biturutse ku ndwara uh, ikindi ni ni uburyo bwo kwitegura mu bijyanye n'isuku icya kiraro wagiteguye uh, harimo ibikenerwa byose harimo amazi harimo uburyo bwo kuzakira uh, ariko uh, hari icyo twita biosekirite cyangwa se uburyo bw'ubwirinzi uh, kurinda ko mikorobe zaturuka hanze zikaza mu biraro byawe ibyo nabyo bisaba kubitegura kuko bisaba gutegura aho uzajya ushyira imiti abashyitsi uko uzajya ubakira n'imyenda uzajya ukoresha mu kazi ko ntabwo umuntu yinjira mu kiraro cy'inkoko afite imyenda yiriwe yambaye ibyo byose ni ibintu bisaba kubitegura ariko icy'ibanze iby'ibanze navuga ni ibyo ngibyo kuba witeguye ifunguro kuko ni ikintu gifata umwanya munini cyangwa gitwara amafaranga menshi bisaba ko umworozi aba yaragiteguye ndetse n'aho kubaka inkoko zizaba hatanga kuko kirima nziza cyangwa se ikirere cyiza kuba zabasha kubamo nta kibazo zigize ibindi ni ibyo bijyanye n'isuku no kwita ku buryo bwo gukumira indwara aha twavuga ko ibyo mutubwiye bisabwa umuntu ushaka korora inkoko ku rwego rwo hejuru cyangwa n'umuntu ushaka korora nkeya nk'umuturage washaka kwiyororera yagomba kwitegura ibyo byose
n'umuturage ugomba korora ushaka korora inkoko nkeya eshanu icumi mu rugo kugira ngo wenda abone amagi nabyo aba ari ngombwa kuko nawe akeneye kuzirinda indwara icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri ntabwo azorora uko yiboneye ahubwo azorora ku buryo aziha umwanya uhagije akaziha ibyo zikeneye byaba ibyo navugaga ndetse n'amazi meza yo kunywa ahoraho ibyo nabyo n'uworore nkeya nabyo arabikenera ariko bitewe n'ubworozi icyo twakwita ngo ni uburyo bw'imyororere hari abazororera mu nzu hari n'abahitamo kuzishyira hanze afite nka jardin ashaka kuziha umwanya uhagije zikajyamo ndetse wenda harimo n'ibyatsi zikaba zarisha ariko byanze bikunze biriya ni bimwe mu bintu uba ugomba gukenera by'ingenzi n'uwakorora inkeya nawe arabikenera
yego murakoze reka noneho tujye ku murongo wa telefone ntatindira abakunzi b'ijwi rya amerika bifuje kuganira nawe reka twakire isake amini ni umwe mu bari mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo wifuje iki kiganiro amini uranyumva
ndakumva ndagukurikiranye gatanu ku kandi nuko nuko ikibazo cyawe rero muganga ari ku murongo wa telefone noneho wabaza
yego twari twamubajije kuko urebye hari akantu avuze ngo ibiraro muri kongo inkoko ntabwo tubazorora ariko ntabwo tuzubakira ibiraro ku buryo tutamenya ngo inkoko se yafatwa n'ubuhe burwayi umuntu yayitaho gute ese umuntu ese umuntu yakwita ku nkoko ute yamenya ibyo uburwayi irwaye ukuntu yayivuza yarikoresha ate
urashaka kutubwira ko inkoko zanyu ziba ku gasozi cyangwa ziba muba mufite ahantu hamwe muzishyira mukazihororera
twebwe mbese iyo uyiguze iyo uyiguze urayirekura ikicura nta kuyitaho ubwo ugateganya n'igihe iratera yatera ukabona kuyitaho zitaha mu nzu ariko zikirirwa ku gasozi
reka nguhe umwanya muganga umwanya muganga gusubize dr christophe
urakoze jeni ikibazo cya isaac nacyumvishe ngira ngo abaje n'ibintu byinshi abaje ikijyanye n'ibiraro ikijyanye n'uburwayi ndetse n'uburyo wakwita ku nkoko ndetse n'uburyo bwo kuzivuza mu gihe zarwaye mpere ku cya mbere rero izake inkoko nari mbivuze hari aborora inkoko bakazora mu buryo navuga ko bugamije nka ni bizinesi ariko mu gifaransa mu ndimi z'amahanga ni kamasho ni uburyo buteye imbere akazorora akazora ari nyinshi ku buryo nyine akeneye kumenya ngo mfite ikiraro ngiye korora inkoko igihumbi nkeneye kugira ikiraro gifite metero kare izi n'izi ibyo ngibyo bisaba ni umuntu ugiye kubaka korora ariko inkoko nyinshi icyarimwe zitanga amagi cyangwa se zitanga n'inyama nabyo birashoboka ku kijyanye n'ibiraro rero ibiraro hari uburyo bigomba kubakwa hari sitandari zo kubaka ibiraro icyo nakubwira cyo iyo ugiye kubaka inzu y'inkoko ndetse kimwe n'andi matungo yororwa kugira ngo atange umusaruro ibiraro byubakwa muri direkisiyo cyangwa se mu cyerekezo cy'iburasirazuba iburengerazuba ni ukuvuga ngo imitwe y'inzu igomba kujya muri ibyo byerekezo impamvu ibi ngibi bibaho ni ukugira ngo urinde ko izuba rirasa rijya mu kiraro cyangwa se mu gihe riza kurenga rize kurenga rijya mu kiraro kuko ntabwo ari amatungo ntabwo aba akeneye kota izuba ntabwo akeneye kwicwa na na ya mirasire y'izuba icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri ni uburebure uburebure bw'inzu bitewe n'aho ugiye kuyubaka nabyo biba ikibazo kuko uramutse uyigize ngufiya hashobora kubaho ubushyuhe kandi ubwo bushyuhe ku nkoko bushobora kuzitera ikibazo amatungo yose burya ntabwo akunda ubushyuhe bwinshi hari ubushyuhe bugereranyije ariko iyo ubushyuhe bwabaye bwinshi cyane bwarenze ikigero y'amatungo ashobora kuba yakwihanganira ubushyuhe buhinduka indwara buhinduka ikibazo ni byiza rero ko inzu nayo igomba kuba ifite uburebure cyangwa se ubujyejuru buringaniye bitewe n'aho ugiye kuyubaka nimba ugiye kuyubaka muri dezeri nimba ugiye kuyubaka ahantu hakonja niba ugiye kuyubaka muri muri kirima nk'iyi ngiyi yacu mu karere k'ibiyaga binini ni ukuvuga ngo ibyo bintu byose urabireba ikindi nyine nk'uko nabivuze ni umwanya cyangwa se icyo nakwita ngo ni esipase inkoko imwe ikenera umwanya runaka mu gihe iri kurya ikenera amasantimetero kare magana ane na mirongo itanu ni urugero cyangwa se mu gihe iri kunywa nayo ni magana ane na mirongo itanu nijya gutera izakenera esipasi ingana na santimetero kare imwe igihumbi n'ijana santimetero kare igihumbi n'ijana bivuga ngo izo ni sitandari ni mezire ni ikigero kiriho kiri sitandari abantu baba bagomba kubahiriza mu gihe cyo kubaka amazu y'inkoko ikindi nababwira ni uko mu bworozi bw'inkoko harimo abahitamo gukoresha keji keji ariko ni uburyo twavuga ko tudashyigikira nk'abaveterineri kuko nubwo aborozi babikunda kubera ko manajimenti cyangwa se uburyo bwo gukurikirana ubworozi biroroha ni ibyitwa kaje cyangwa se keji ni uburyo bwo guha sipase ntoya cyane inkoko aho izabamo igakurira ikazatereramo ariko ni uburyo butubahiriza byo nakwita imibereho myiza y'amatungo kuko inkoko iha aka esipase cyangwa se umwanya muto cyane ihagararamo ubundi ikariramo idahindukira igatereramo amagi amagi hakaba hari uburyo bwo kuyatwara ni ukuvuga ngo inkoko iguma muri ako ka esipase cyangwa muri ako kanya gatoya kugeza ubuzima bwayo burangiye ni ibintu mu by'ukuri tudaporomotinga cyangwa se tudashyigikira tudashishikariza abantu kuba bakorera muri ubwo buryo hakabaho n'ubundi buryo rero bwo kororera hasi ukubaka ikiraro cyangwa se inzu ukayipavoma hasi ukajya ushyiramo ikopo cyangwa se nk'umurama w'ibarizo ibintu nyine bimeze nk'isasiro noneho inkoko zikajya ariko buri nkoko nibura ifite wa mwanya uhagije wo kuba yakina yajya kurya ikabona ifite umwanya uhagije yajya kunywa ikaba ifite umwanya uhagije none hariho kompetisiyo cyangwa se guhangana kwa za nkoko ziri muri cya kiraro kimwe icyo wenda nicyo navuga ikindi ni uko inkoko zigira mu kiraro cy'inkoko hagomba kubamo ubushyuhe bugereranyije hagomba ndetse no kubamo icyo nakwita nka imidite ntabwo ni ubuhehere nabwo bugereranyije iyo bibaye byinshi biba ikibazo nk'uko nahoze mbivuga icyo wenda n'ikijyanye n'imyubakire ntabwo ari byiza ko inkoko zirirwa zigenda zikongera zigataha mu rugo kuko ziramutse zihuye n'izindi zirwaye zishobora kuba impamvu imwe imwe cyangwa se uburyo bumwe bwo gukwirakwiza indwara ngira ngo naho waba ufite inkoko ebyiri naho waba ufite inkoko enye ushobora kuyubakira akazu zikabamo ukazigaburiramo aho ngaho ariko zifite umwanya uhagije wo gukina ngira ngo tugiye mu bijyanye na manajimenti cyangwa se uburyo bwo kwita ku bworozi hari n'ibyo dushyira mu nzu kugira ngo za nkoko zo zo kugira irungu zikine zibashe gukina nibyo tuyishyira mu mazu y'inkoko ibiti ukasa nk'ubaka urwego zikajya zizamuka zigakina zikongera bituma zihora ziri bizi cyangwa se zihuze ntizibone umwanya wo kuryana cyangwa se kugira ibindi bigatuma nyine zikura neza zishimye icyo ni icya mbere wenda nashaka kuvuga ku cyane n'ibiraro ikindi ku kijyanye n'uburwayi nk'uko nabivuze umworozi wese aba agomba kureba umuveterineri ariko umuveterineri nyine ufite ubumenyi ku bworozi bw'inkoko uzamuba hafi muri urwo rugendo rw'ubworozi niyo mpamvu ku kijyanye n'uburwayi nakibwira umworozi mu buryo bwo kumubwira ngo ibimenyetso by'indwara bishobora kuba ibi ngibi ariko ntabwo nzamubwira ngo uzajye kugura imiti uzuha inkoko ya ahubwo ibyo bimenyetso ni ukugira ngo biguhe impamvu cyangwa se by'umwanya wo kugira ngo uhamagare veterineri umuvuzi w'amatungo ubwire ngo inkoko zanjye zarwaye zafashwe gutya nawe aze kuza ku kiraro arebe uko bimeze Ah, rero mu bimwe mu mu bishobora kuranga uburwayi ushobora inkoko zishobora ku- kujunjama kujunjama hari ahantu bavuga ngo zirwaye umusinziro nyine zicika intege ku buryo ubona ko zidafite imbaraga ko zidakina ushobora gushyiramo ibiryo ntizibirye ngo zimare kandi zisanzwe zibimara Eh, washyizemo na n'ingano isanzwe Ah, ushaka kujya mu kiraro ukabona harimo izagize guhitwa ah, zirata umwanda woroshye cyane cyangwa se rimwe na rimwe urimo amaraso ah, rimwe na rimwe usa n'umweru ibyo ni ibimenyetso byo kurwara ikindi nyine bitewe n'indwara hari ni- ni- ni- n'igihe ziryana iyo ziryana hari ikiba kibura muri muri za- mu- mu- mu- mu kiraro cyawe ibyo byose ni ibintu bishobora kukwereka ko ah, inkoko zarwaye ariko nanone bitewe n'indwara ushobora no kujya kubona ukabona hari hari izapfuye hari n'iyapfuye iyo ya- yapfuye ni ngombwa ko uhamagara umuganga kugira ngo akwereke ah, ah, arebe mu by'ukuri niki cyatumye ah, aha iyo ngiyi ipfa mu- muri izo ngizo nyinshi ibyo rero ni bimwe mu bimenyetso umuntu ashobora kwibandaho ariko nk'umworozi nyirizina ni ibikubwira ngo harimo ikibazo hamagara umuganga w'amatungo Mm. Ibi- Ah, ibi bimenyetso mutubwira muganga ntaguciye mu ijambo biragaragaza ko ibyiza ari ukororera mu mu kiraro ahantu ushobora kuzikurikira nyine ukamenya ko zaba zagize ikibazo ukabona uko wiyambaza umu veterineri
yego yego ikindi ni uko ah, uko zirirwa zizerera hari ibyo twita twakwita predators cyangwa se predateur ni ibindi bintu bishobora kuba ibyonnyi cyangwa se bishobora kuzihiga hari utunyamaswa dutoya hari amapusi ah, nayo agenda mu gisambu n'utundi dusimba byose bishobora ku- ku- ku- ku- kuzihiga zi- bikaba byazirya ugategereza ko inkoko itaha ntitahe ariko nyamara ubwo icyo wari uyoroye ntabwo uba ukikibonye kuko iba yagiye iba yabaye ifunguro ry'andi mabi y'izindi nyamaswa Mhm. I- izake wa- urasobanukiwe cyangwa hari ikindi kibazo usigaranye mbere y'uko tu- twakira undi mukunzi w'ijwi ry'amerika
yego hari ikindi kibazo mfite urebye nko mu burasirazuba bwa kongo nta baganga tubona b'inkoko mbese nta muveterineri wabona w'inkoko haba n'ubwo inkoko zirwaye ukabura uko zivura nuko utazi imiti zazo ahubwo ngo muganga adufashije akatubwira wenda n'ukuntu twaje tubivura kuko abaveterineri muri kongo ntabwo tubona ntabwo bita ku bijyanye n'iby'inkoko icyo nicyo kibazo nari nsigaranye
Ke- eh, dr christophe hari ukuntu umuntu yakwivurira se
Ah, bo ntago ntago na- nibyo natangiye mvuga niyo mpamvu navuze ko iyo ugiye gutangira ubworozi ni ngombwa kureba umuveterineri uzagufasha kuko ah, umuveterineri uvura imbwa ashobora kutamenya iby'inkoko uvura inka ashobora kutamenya iby'inkoko uvura ingurube ashobora kutamenya iby'inkoko nk'uko yari abivuze mu gihugu cya kongo ah, ye- ndabyumva bashobora kuba badafite abaveterineri bahagije natwe mu rwanda ntabwo tubafite bahagije ushobora kuza aga- akavura inkoko Ah, ariko ntabwo nanone nabwira izaka ngo bagende bivurire cyangwa se ah, b- bagende bagure imiti ni byiza ko uhamagara umuveterineri ni byiza ko ugira umuveterineri nimba koko uri umworozi w'inkoko ugashaka umuveterineri uzajya agufasha niba ukamuha amakuru y'ibanze hari uburyo dushobora ushobora gukorana n'umuntu uri kure yawe ugafata amafoto nimba wabonye ya ma- wa mwanda urimo amaraso ukawufata ukawumwereka ubwo ni ni- ni uburyo navuga ngo bu- buciriritse bushoboka ariko ntabwo nagira inama umuntu ngo agende yivurira ari umworozi hari ikibazo dufite muri iyi minsi cyo kunanirwa kw'imiti cyangwa se aho mikorobi dusanga zamaze kugira ubudahangarwa zamaze kudeveropa ah, ubudahangarwa ku miti ukoresha imiti ugasanga ah, kubera ubu- uburyo imiti yagiye ikoreshwa ugasanga umuti ntabwo ugishobora guhangana na za mikorobe ibyo rero impamvu tu twahuye duhura nabyo yaba mu bantu yaba no mu mu matungo ni uko abantu bagiye bakoresha imiti nabi Ah, turabizi aborozi benshi bagira ntuzo yo kwirwanaho ariko ntabwo ari byiza ibyiza ni uko wabanza ukareba umuveterineri akakurebera igisho agakora igishoboka noneho akaba yaguha na prescription cyangwa se urwandiko rukujyana mu- mu- muri farumasi ukagura ukagura ya miti ukabasha kuyitanga ariko ntabwo nahita ambwira izake ngo agende agure imiti umweru ibiri itatu azahereza inkoko yego mu gihe nta muveterineri n'umwe yigeze ah, areba kuko ntekereza ko umuveterineri niba ushobora nibura kubwira n'ibimenyetso akamenya ngo ni indwara iyi n'iyi n'iyi nibura akabashobora no kugufasha niba kukubwira umuti ushobora kugura yego izake rero Yego.
amini turagushimiye kuri ibi bibazo byawe bitumye eh, n'abakunzi b'ijwi ry'amerika bandi barushaho gusobanukirwa urakoze cyane
natwe turabashimiye murakoze yego radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda twakire noneho peter gashumba uranyumva
ndakumva Eh, urahagana hehe ndabona uri mu rwanda ubu eh, bumbogo ibumbogo yego ikibazo cyawe Mm. Mm, akenshi dukunda kugira impungenge zo korora inkoko Mm.
kubera ukuntu zitera ibihombo hari igihe nk'aborozi duturanye ujya kumva ukumva aravuze ati nari mfite izi n'izi abashwa nabo bamaze gupfa inkoko izi n'izi zimaze gupfa none uwo muveterineri turimo tuvugana yatumara impungenge z'ikintu twakora kugira ngo dushire impungenge maze tworore amatungo tworora inkoko tudafite impungenge z'uko tuzapfusha cyangwa tuzahura n'ibihombo akaba ari nawo muhambi ituma dukunda kwiyorera bwa buryo bwo- bw'inkoko ziza zirukanka mu gasozi bitewe no gusingira ibihombo byo korora amatungo amwe y'imishinga umuntu yapanze
Eh, dr christophe wamubwira iki wabwira iki peter gashumba
yego arakoze cyane pita ngira ngo ibumbogo ndahazi Mhm.
Ah, ariko icyo nagira ngo mubwire pita ni uko ibihombo nyine bituruka muri kwa kundi wateguye umushinga iyo uteguye umushinga ni byiza ko buri kimwe cyose gishyira ku murongo Ah, niba uramutse uteguye ya nzu ugategura n'ibiryo ukagenda ukazana umushwi w'umunsi umwe ah, utarabasha kwiyadabuta muri kirima mbi ukazana umushwi utazi ko ushobora kuwucanira kugira ngo uwuhe bwa bushyuhe ukeneye ni ukuvuga ngo ntabwo wakoze puraningi neza cyangwa se igenamigambi n'igenabikorwa Eh, icyo gihe rero urahomba iyo urwaje inkoko imwe ukagerageza kwirwanaho ntuhamagara umuveterineri w'ikaritsiye ngo akure- ngo akurebere mu kiraro arebe ikibazo kirimo ugifatirane hakiri kare nabwo nyine niho ibihombo bituruka ikindi nyine akenshi ibihombo bikunda guturuka kuri izo nkoko gupfa inkoko zirapfa ushobora kuzana imishwi y'umunsi umwe uyikuye belgique uyikuye hehe cyangwa se na hano muri hacari zo mu rwanda eh, n'ahandi wazikura hose ukazana zifite umunsi umwe bisaba ko uzi management cyangwa se uzi uburyo ugomba gufata wa mushwi w'umunsi umwe kuko kugeza ukuze ukamera amababa ukabasha guhangana na kirima y'imbeho Ah, inkoko ziracanirwa ni ryari nzamenya ko ni ryari nza- ngomba kumenya igihe nzamenya donc igihe nzatangira guhagarika kuzicanira eh, nke- zikeneye urumuri rungana iki amasaha angahe ibyo byose ni ibintu bisaba kuba ubifiteho ubumenyi iyo nta bumenyi ufite rero niyo navugaga ni ukwitabaza umuntu ubizi akabigufasha Ah, tujya dutanga cyangwa se nanjye ubwanjye nigeze kubikora kenshi ah, gufasha abantu mu byo twita demaraje gufasha eh, umuntu kuzamura wa mushwi w'inkoko wa mushwi w'inkoko w'umunsi umwe kugeza inkoko iteye gufata itungo ukarirera ukagira izo management zose kugeza itungo rikuze rikabasha kugira iminota cyangwa se ubudahangarwa ku buryo ribasha no guhangana na bya- bwa bushyuhe twavugaga mu gihe byabaye ngombwa cyangwa se ni mu gihe cy'imvura nyinshi zigahangana n'ubukonje ibyo byose rero bisaba ko umuntu ababizi ni byiza guhamagara abaveterineri ni byiza guhamagara abatekinisiye ariko rimwe na rimwe nanone byaba ngombwa waba ufite n'abakozi ugahamagara umuveterineri akabaha amahugurwa akabereka mu gihe inkoko i- igize bino bimenyetso haba habura iki ngiki ni iki kiba kigomba gukosorwa ibyo ngibyo bigufasha ko umushinga wawe wateguye w'ubworozi uza- ah, uza- uza- uzagera ku ntego I- impungenge aborozi bagira nyine ni uko zipfa gupfa rero byanze bikunze bishobora guturuka ku ndwara bishobora no guturuka kuri management yindi isanzwe ntiwabashije kumanaginga bwa bushya cyangwa se ntiwabaje ku- ku- ku- ku- kubujera ah, nti- ntiho- ntiwabashije ku- kugira bya biryo ntabwo uzi ah, aho indwara zizaturuka ni bya bintu byose nta kintu na kimwe cyo cyo kudaha agaciro mu bworozi bw'inkoko cyane cyane kuko inkoko ni amatungo navuga ngo yoroheje aroroheje mu buryo bwo kuvuga ngo af- afatwa n'indwara vuba kandi apfa mu buryo bworoshye ugereranyije wenda n'inka cyangwa n'ingurube
Eh, peter wasobanukiwe cyangwa hari ikibazo usigaranye mbere ko dukomeza Ni- ni kim- ni kimwe cyane ndumva umutumirwa azi bumbogo
arahazi cyane Na- na- se- se buriya ntiyadufasha kumenya ahantu twakorera nk'amahugurwa ku buryo twabona abatekinisiye aho ngaho bakongera ubumenyi ni n'ahangaha ibumbogo
Mu- Ah, muganga.
amahugurwa muri rusange hari amahugurwa ajya agenerwa aborozi ntabwo ari twe tuyatanga gusa ngo tuyaduhugura aborozi ariko cyane cyane n'abaveterineri ariko ibyo twibandaho cyane ni ibijyanye na n'ibyo twita animal welfare cyangwa se ah, ya mibereho myiza y'amatungo ariko turashaka gutera intambwe tukajya duhugura n'abaveterineri ndetse n'aborozi kuko aborozi bashaka kubigira umwuga Ah, gusa wenda mu gihe aya mahugurwa yateguwe akenshi dukorana n'abaveterineri babegereye abaveterineri b'imirenge abaveterineri b'uturere kugira ngo bahitemo baborozi koko bari mu mafase yabo cyangwa se bari muri utwo duce twabo bakeneye amahugurwa ntabwo turi turayatanga i kigali ariko ntekereza ko hari n'abandi bayatanga hari dufite ituragiro mu rwanda tugira amaturagiro ndetse hari n'urugaga rw'aborozi b'inkoko ngira ngo ubaye utarubaho wazashaka uburyo wazarubaho haba harimo hatangirwamo amakuru atandukanye afasha aborozi ndetse bishobora no kugufasha kugira kubona umuveterineri byoroshye uri karitsiye cyangwa se ufite ubumenyi buhagije mu kuvura inkoko ku buryo igihe cyose wahuye n'ikibazo ushobora kuba wakwifashisha cyane cyane izo mbuga ziriho aborozi babimazemo igihe babizi birafasha ubwo rero mu gihe haba hateguwe amahugurwa ari muri kigali ntekereza ko abo baveterineri n'ubundi dukorana nabo umunsi ku wundi wazumva baguhamagaye cyangwa se nawe ukajya ukabaza ukabaza mu gihe habonetse amahugurwa bakaba bagushyiramo ndumva ari icyo navuga ku kijyanye n'amahugurwa
pita rero turagushimiye
murakoze twakire noneho siriro muvunyi siriro uranyumva muraho neza muraho neza ejeni uraho
amahoro amahoro yego yego twese ikibazo cyawe n'umutumirwa namusuhuje yego ndibaza ko yakumvise umuvunyi nakwikirije
yego ndagira ngo mbashimire ko mwabashije kutuzanira uwo mutumirwa umuganga bijyanye n'amatungo ikibazo mu bintu byose yagiye avuga numvishe ngewe biremereye cyane biraremereye kandi uba usanga abantu abaturage baba bifuza kuba bakorora inkoko ariko numvise ari ibintu bigoye cyane ahantu bigoreye rero ni nko kuba wabona nyine nk'uwo muntu uwo muganga w'amatungo nyine umuveterineri wakwita kuri izo nkoko ntekereza ko bishobora kuba byasaba nk'igishoro kirekire urumva kuzitaho byasaba amafaranga ntekereza ko byasaba amafaranga menshi ariko ikibazo nagira ngo mubaze nagira ngo adusobanurire amoko y'izo nkoko kubera ko hari abantu twituriye mu giturage iyo ngiyo tutazi ibyo by'inkoko tubona inkoko nyine tuzi zino nkoko rwose z'inyarwanda cyangwa se zino zindi nyine bavuga ngo ni iz'amagi ariko ntabwo tuzi gutandukanya inkoko zitanga inyama nyine ubwo urumva ntizitera amagi simbizi niba ari isaki cyangwa bari inkokokazi ntabwo nzi ngo ziba ari ubuhe bwoko ariko nyine ntabwo tuzi kubimenya ahubwo ikindi nagira ngo mbaze inkoko ubundi ziterwa uburwayi bwazo buva ku ki biba biterwa n'iki hari indwara mu giturage tuzi yitwa umuraramo yabiterwa n'iki hari ukuntu nyine twebwe wenda nk'abarwaza inkoko nk'aborora inkoko zino z'inyarwanda usanga nyine twirwanaho wenda iyo nkoko yarwaye nk'uwo muraramo tukagira ukuntu tubigenza ariko byaba biterwa n'iki ikindi nk'umuntu ubumenyi kuko urumva hakenewe amahugurwa ku bantu nyine kugira ngo bamenye ukuntu babikora ni gute bashobora kuba babikora nko mu rwego rwo ku murenge bakagira ukuntu bahugura nk'abantu bamwe na bamwe kuko urumva kugira ngo ubone veterineri w'inkoko biragoranye dushobora kuba tuzi ab'inka ab'ihene n'andi matungo ariko ab'inkoko ntawe nzi ngewe rwose nagira ngo adufashe kuri ibyo ngibyo murakoze cyane yewe urakoze siriro muganga christophe
cyane
musubize
ikibazo cya muvunyi nacyumvishe yatangiye kuvuga ku bijyanye na buride cyangwa se amoko y'inkoko nk'uko natangiye mbivuga nyine ntabwo ndi buvuge buri bwoko buri bwoko ku bw'umwanya muto ariko nk'uko nabimubwiye ntabwo yavuze ahantu aherereye ariko nko mu rwanda tugira inkoko z'amagi reka tumubaze seriro urahagana he yagiye bambwiye ku buhanga bw'icyuma bambwiye ko yagiye ariko nta kibazo yego tugira inkoko z'amagi tukagira n'inkoko z'inyama tukagira n'izirimo hagati twita biyo papasi wenda abaye nko mu rwanda ngira ngo hari hari ituragiro tugira i kigali ryitwa ubuzima ritanga inkoko zitwa saso tugira n'izindi buride ariko nizo ziganje cyane ndetse hari n'izitwa koroyira izo ni inkoko navuga ngo zitanga amagi ariko zigatanga n'inyama icyarimwe gusa ku kigero kigereranyije hakaba rero n'inkoko z'amagi z'umwihariko hari izitwa iza burawuni iza burawuni niyo ubu ngubu tubona mu rwanda cyane cyane hakaba iyitwa isita igoro hakaba n'izitwa goludeni komenti ni nyinshi hakabamo rero n'izindi noneho z'inyama ziri sipesifike ku nyama ubwo rero izo zose iyo agiye muri bizinesi hari n'amahashara abatandukanye cyangwa se amaturagiro bivuga ngo ituragiro ribaye sipesifike cyangwa se rigize umwihariko wo gutanga imishwi y'inkoko z'inyama ntabwo bavanga biba byiza rero iyo yegereye umuveterineri akamenya ngo ese nkurikije wenda bizinesi nshaka gukora nakorora izihe ni ubuhe bwoko bwa mbera bwiza bikurikije na manajimenti nzakora cyangwa se ubushobozi mfite nimba ashaka kororera hanze birumvikana ntabwo bafata za nkoko zikenera keya cyangwa zikenera kwitabwaho by'umwihariko bihambaye akira nyine bwa bwoko bw'inkoko uzabasha kuba hanze bukabasha kurya ibyoroheje bitari bya biryo biri kamasho byaturutse mu nganda ibyo byose ntekereza ko abaveterineri niko kamaro kabo ndibaza ariko ko n'abo b'amaturagiro bashobora kuba bashobora gusobanukirwa ku bijyanye n'uburyo bafasha umuntu agahitamo ubwoko ashaka niba agomba kuzororera hanze cyangwa mu nzu cyane kuko bo mu maturagiro nabo abakozi ushaka kujya muri bizinesi atari umuveterineri ariko abakoresha abaveterineri abakoresha abaveterineri mu ituragiro abakoresha abaveterineri bajya kuri tere mu kuzikurikirana aho bazitanze ni ukuvuga hari uburyo bwinshi hari ahantu henshi hashobora gukura amakuru byo kumenya ngo ndorora izihe ndorora ubuhe bwoko ese hari ubufasha buba buri hafi aho ngaho rwose nk'uko nanabivuze hari asosiyasiyo z'aborozi b'inkoko yaba iz'inyama cyangwa se izitanga amagi iyo asosiyasiyo rero irimo abantu baba bimazemo igihe babikora kinyamwuga ntabwo nanjye najya kumubwira ngo aborozi ni abaha ariko uyu munsi namubwiye hacari irimo n'abaveterineri ashobora gushaka amakuru muri hacari haba harimo abaveterineri benshi abenshi ndabazi ni abakorege ntekereza aricyo kintu cyiza cyo kuba yaheraho kumenya aborozi bo agenda ageze kuri za mbuga nkoranyambaga aborozi bahuriraho yamenyana na benshi bishoboka ntekereza ko wenda ninza gutanga nimero yanjye cyangwa se nibiza gukunda yazambwira nkazamufasha kujya kuri platform cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga zihuriraho aborozi b'inkoko aba yari abishaka yego hanyuma hari n'akabazo yari yabajeje kajyanye n'indwara muri makeya indwara yavuga ku ndwara yitwa muraramo ngira ngo indwara muri rusange zituruka ahantu henshi hatandukanye nk'uko nabivuze indwara ziterwa na mikorobe zishobora guterwa na virusi zishobora guterwa na bagiteri zishobora guterwa n'utundi dukoko twitwa parazite yewe hari n'iziterwa na manajimenti ariko ubu ntabwo mu by'ukuri aba ari indwara ahubwo aba ari amakosa umworozi yakoze muri ibyo byose rero uko mubona n'abantu barwaye cyane n'andi matungo arwara mikorobe ziba ahantu hatandukanye kera twiga batubwira ko no mu mwuka habamo mikorobe niko bimeze umwuka wabaye mubi ubwo mikorobe ziba zirimo ziba zishobora gufata bya binyabuzima biri ku isi igihe icyo ari cyo cyose ariko reka tuvuge ko ku nkoko nyirizina inkoko nk'uko twabivugaga ushobora gufata amazi amazi yasanzwe ugaha inkoko ariko ya mazi ntuzayahindure cyangwa se bya bindi zinyweramo ntuzabihindure noneho hakazagera igihe hakazamo mikorobe cyane cyane habamo mikorobe za bagiteri hari izitwa ama ikolayi ni ubwoko bumwe bwa bagiteri bukunda guteza ibibazo yaba mu nkoko no mu ngurube ndetse n'andi matungo nemu no mu bantu uvuga ngo ni isuku nkeya kenshi bituba ku isuku nkeya ariko nanone no kutagira bwa buryo bw'ubwirinzi cyangwa se twise biyosekirite tugitangira n'ubundi umworozi aba agomba kugerageza gutegura mbere y'uko azana n'inkoko ikindi ni indwara za virusi zishobora kwandura muri hacari cyangwa se mu maturagiro zishobora no kwandura bitewe n'abantu umuntu ashobora kuva mu kiraro cy'umuntu cy'umworozi w'inkoko nk'umuveterineri ni urugero cyangwa se ari umukozi akava ahantu hamwe bororeye inkoko akajya mu zindi hahandi yavuye mbere barwaje urugero nka za salmonelose indwara zitwa newcastle ngira ngo ni nazo abantu benshi bita muraramo y'inkoko noneho akajya mu kindi kiraro nacyo kirimo inkoko zari ziri nzima nta kibazo zifite akazanduza kuko mikoro za mikorobe zishobora kugenda ku nkweto kuri bote umuntu yambaye zishobora kugenda ku myenda dushobora kugenda ku bikoresho n'inguzanyo nka ya sasiro ugiye gusasira inkoko utazi ahantu yavuye nyirizina ko nta kibazo gihari ukagenda ugashyiramo isasiro kuko zibana nayo zihumeka ya wa mwuka urimo za mikorobe zishobora gutoramo utuntu twaguye hasi aho ngaho mu isasiro ibyo byose byose ni origine cyangwa se ni intandaro y'uburyo wazana mikorobe mu kiraro ariko nanone hari mikorobe zishobora guturuka mu biryo igihe ushobora kuzana ibiryo byanduye byagezwe aho imbeba zabashije kugera cyangwa se n'izindi nyoni kuko indwara z'inkoko n'indwara z'inyoni zishobora kuba zimwe ubwo rero ibyo byose ni ibintu bishobora kuzana indwara ni ibintu byinshi niyo mpamvu ari byiza kwitabaza umuntu ubizi kugira ngo arebe koko ibyo bintu byose umworozi yabyitayeho ndumva ari ibyo yego radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turaganira ku bworozi bw'inkoko ku murongo wa telefone dufiteho na byiringiro jerome mbanza nsabe ibene ibuka imana kuba yihanganye gatoya tubanze twakire jerome byiringiro uranyumva
yego ndabumva murakoze cyane yego urahagana hehe
ngewe ndi i kigali yego
ariko mfite ikibazo nanjye ku bijyanye n'ubworozi bw'inkoko yego ikibazo hari inkoko ziba zitanga ibijyanye n'amagi ugasanga zimwe ziratera kandi zirira ahantu hamwe zimwe ziratera zigatera amagi agaragaza ko zidafite karisiyumu yuzuye igi ukabona ririmo iroroshekwa kandi izindi zisangira ugasanga zo zateye amagi mazima icyo gihe nakwibaza biba byatewe n'icyo icya kabiri ni indwara nabonye ifata mu birenge by'inkoko ikirenge kikabyimba kikabyimba cyane n'amano yazo akabyimba ni ibyo bibazo bibiri murakoze
urakoze cyane byiringiro dr christophe ni umusubizi
yego ndabumva warakoze cyane byiringiro jerome kuri kigali icyo yaratangiyeho cyo kwibaza igihe inkoko zishobora kurya ibiryo bimwe zibayeho kimwe ugasanga zimwe zitera amagi tubyita ngo ni shitifu cyangwa se ni amagi ariko afite igihu kidakomeye ku buryo riba rifobagana cyangwa se rishobora no kumeneka ubusa icyo ni cyo kibazo cya mbere yabaje kandi mu gihe zaba zirya ibiryo bimwe jerome icyo nagira ngo mubwire ni uko n'umuntu ashobora kubyara abana ariko b'abana ntibakure kimwe kandi basangira umwe akaba ashobora kubyibaha undi ntabyibure ikindi niba koko yorora n'inkoko azabibona hari n'igihe agabura agabura ikiraro cye ari kimwe akagaba ariko ugasanga inkoko ntabwo ziyongera ku kigero kingana cyangwa se navuga ngo ntabwo ziri iniforume ntabwo zingana hari zagiye zisigara inyuma ni muri ubwo buryo rero na biriya bibaho ni ukuvuga ngo ko inkoko ziba ari nyinshi ibimenyetso bitangira buhoro buhoro buhoro buhoro bigatangira ku nkoko zimwe nk'uko nabivuze ni ngombwa ko inkoko umubiri w'inkoko ugira ubudahangarwa ni ukuvuga ngo ni icyayi uzagira ubudahangarwa gute ni kwa kundi uba ugomba gutanga ifunguro kuko ryuzuye ririmo ya karisiyumu yavuze kugira ngo uzirinde urinde ya magi zizatera azaba ari amagi akomeye iyo rero ibibazo bitangiye kugaragara bigaragara muri za nkoko n'ubundi zifite umubiri navuga ko ufite imbaraga nkeya izi izidafite imbaraga izidafite sitoke cyangwa se ya myunyu ngugu ihagije mu mubiri nizo zihita zigaragaza ibimenyetso cyangwa se zitera ya magi adafite igihu gikomeye ariko ofiridita cyangwa se uko igihe kigenda kiza ugenda ubonamo n'andi magi ugenda ubona n'izindi zafashwe ibyo birabikubwira ngo gerageza ugire ikintu ukosora kuri forumire y'iki y'ibiryo watangaga cyangwa se uzishakire indi supplement cyangwa se navuga ngo inyunganizi yego hari imiti hari imiti dukoresha mu nkoko y'inyunganizi y'imyunyungugu uba ugomba kuyishaka ukayishyiramo mu gihe watangiye kubona ibimenyetso nk'ibyo ngibyo icyo yavugaga rero ndumva ari icyo ngicyo yavugaga n'akandi k'indwara yifata mu birenge nako mwamubwiraho gatoya mbere yuko twakira undi utegereje amaze akanya kandi telefoni ishobora gucika ubwo ari mu burundi
yego indwara ifata mu birenge rero ni indwara isanzwe ndagira ngo umubwire ikintu kiyitera nk'uko nahoze mbivuga mu kiraro cy'inkoko hari ukuntu hagomba kuba hameze uko hagomba kuba hameze hagomba kuba humutse icyo nicyo kintu cya mbere mu bworozi bw'inkoko ni byiza ko ya sasiro washyizemo igomba kuba rwose iri durayi yumutse nta mazi amenekamo ugakora ibishoboka byose haba hamenetsemo n'amazi ibyatsi usigaye ubikuramo ukabisimbuza hari ikintu navuze cyitwa cyitwa imidite imidite ni ubuhehere ariko nanone imidite ijyana n'ubushyushyu ni ukuvuga ngo iyo bwa buhehere mu cyaro ari bwinshi inkoko zisa n'amatotoro zikunda kugira gutuma gaze yitwa amoniyake yiyongera cyane mu kiraro ibyo rero iyo bihuye na ya imidite iri hasi inkoko zihita zirwara ibinono cyangwa se mu birenge ntabwo twabyita ibirenge ni amajanja mo hasi rwose mu bworo bw'amajanja hatangira gutoneka tutumbamo ibisebe cyangwa se ibintu bimeze nk'ibibyimba bimwe ukazasanga nyine hajemo n'amashyira amajanja akaba yabyimba n'amaguru akaba yabyimba biturutse kuri icyo kintu ni ukuvuga ngo ikintu kibitera cya mbere ni ubwo buhehere ya imidite iri hejuru cyane yiteganyijwe ndetse no kuba mu kiraro haba hatose noneho bigatuma no kwiyakimira cyangwa se gaze yitwa amoniyake ibamo nyinshi kuko nayo isa nk'ibabura ibirenge ubu rero uburyo bwo kubirwanya bwa mbere ni ukugerageza ibishoboka byose mu kiraro cy'inkoko hakaba humutse tugashyiramo isaso yumutse rwose hakajya hahora harimo umwuka uhagije ya amoniyake ikaba ishobora gusohoka wenda ntabwo nabivuze mu gihe navugaga ibyo kubaka ikiraro kubera umwanya mutoya ariko ni byiza gusiga umwanya uhagije wo kugira ngo haze hazemo umwuka mwiza wa mwuka w'imbere mu kiraro usohoka ujye hanze ibyo ni bwo buryo buzima bwo kuba wakwirinda indwara nk'iyo ngiyo ariko ikibitera ni icyo ngicyo ni imidite na wa mwuka utabasha gusohoka noneho bikabasha kwangiza amajanja y'inkoko yego jerome wasobanukiwe
sobanukiwe murakoze murakoze cyane nawe reka twakire ibuka imana ben uranyumva ben ben ibuka imana mu ntara ya bururi yego wakoze kutwihanganira
murakoze kuvuga ijambo namwe yego yego
ego ndashimiye umutumire kuze sigura ko aratanga hama nanjye ndafite akabazo nomutura uwo mutumire ego nashakaga mubaze hari igihe inkokokazi mvuga inkokokazi bya nkoko zita amagi usanga zitabana cyangwa zitabonanye n'isake ugasanga zirataye amagi mbega ajya amagi amagi y'umuntu wayabundikirije ku nkoko cyangwa mu bundi buhinga arashobora kuvamo umusi cyane umuntu ayafashe ayafashe akayihereza yoba afite akamaro cyo kimwe n'ajya amagi usanga yataye inkoko ifise yabonanye inkokokazi yabonanye n'isake mbega hoho yoba arimo mayirimani twitifu akwiye nk'ajya yandi magi yego akaza n'akabazo kanjye ka mbere
reka abanza gusubiza ako ngako muganga hanyuma uraza gukomeza arakoze arakoze cyane ben ati inkoko yateye amagi itabonanye n'isake ese ayo magi wayabundikira mu buryo bumwe cyangwa ubundi akaba yatanga umushwi oya ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka kuko uko n'andi matungo yose akenera kubangurirana n'inkoko irabangurirwa ni byiza kubonana n'isake kugira ngo ya magi azasohoke ariko ari feritirize nicyo twavuga ngo ari feritire ntabwo rero ashobora kuba feritire mu gihe atabonanye n'isake iya nkoko itabonanye n'isake ni ukuvuga ufashe inkoko yatangiye gutera ibikeneye isake nibura mu minsi itatu ya mbere y'amagi izatera ku munsi wa gatatu yabonanye n'isake uyu munsi nibura niyo wakwizera ko yamaze kuba feritire ukurikije sikire y'igi kugira ngo riboneke biba byiza kugira ngo umenye ngo aya magi mu rwanda tuyita amahuri ni ukuvuga ngo igi ryabaye rihuri ntiritigeze rizamo umushwi kubera ko ntabwo riri feritire ntabwo ryigeze inkoko yariteye itarabonana n'isake ntabwo rero bishoboka nta buryo wabikora kugira ngo igi ryatewe n'inkoko itabonanye n'isake ritanga umushwi ntabwo bishoboka hanyuma ku bijyanye n'intungamubiri
intungamubiri kuba yihereza nabo bakayafungura yoba arimo amaremare sisitise nyine akenewe cyane cyane ntakwiriwe gufungurwa
yego kuyafungura nta kibazo yaba yabonanye n'isake nta kibazo yaba atabonanye n'isake nta kibazo kuko icyo isake itanga gusa muri kwa kwikora kw'amagi ni za siperimatozoyide igi rikaza riri feritire komusa ukaba ushobora kurirarira cyangwa se kuribundikira nk'uko wabyise rikaba ryatanga umushwi ariko ku muntu uzarirya ryaba riri feritire ryaba ritari feritire nta kintu bihinduraho eremani sitife z'igi ni zimwe
ben wari uvuze ko wari ufite n'ikindi kibazo wakomerezaho ben ntabwo urimo kutwumva biracika ngaho baza ikibazo cyawe kindi bene ntabwo urimo kutwumva ngo biracika ku murongo wa telefone barambwira ko bagufite ariko sinzi niba ubasha kutwumva tubwire niba twumva twongeye tuguhe ijambo cyangwa dukomeze ben agomba kuba atarimo kutwumva neza kuko turamwumva ahumeka ariko ntabwo arimo kuvuga reka ben uratwumva noneho
yego ndabumvise kare byakupfutse burema byakupfutse sinabumva neza twabyumvaga ko hari ariko ntitubashe kumvikana nuko wari ufite ikindi kibazo nyarutse
nayo ndabagize ko hoba harimo amayerimani sisitisi mwayo magi ayandi magi nyine habaye sekondari icyo yakigusubije ni uko ubwo utabyumvise kubera ko byacikagurikaga ariko yakubwiye ko ryaba rya ryahuye inkoko inkokokazi yahuye n'isake yaba bitahuye iryo gi nta kibazo kurirya wari ufite ikindi kibazo ndibaza ko telefoni ye itameze neza tujye noneho kuri facebook hari uwatwandikiye gakwavu igisagara atubwira ati umuntu ashaka inkoko z'inzu umuntu ashaka inkoko z'inzungu yazibona ate aha mu rwanda dr christophe
murakoze cyane gakwavu mba baravuga inkoko z'inzungu ntabwo mu by'ukuri kumenya ngo ni izihe ariko ntekereza ni za buri cyangwa se ni bwa bwoko nyine bushobora gutanga amagi cyangwa se bugatanga inyama nk'uko nabivuze hari hari amaturagiro mu rwanda hari amaturagiro atandukanye ntabwo nshaka kuyavuga cyangwa se nanayavuga hari abatanga inkoko z'inyama hari abo nzi bitwa izi haci bakorera hano i musanze hari rya turagiro nahoze mvuga rikorera i kigali batanga inkoko za saso cyangwa se za zimwe twise ko zitanga amagi n'inyama icyarimwe nabo ni ituragiro amaturagiro arahari ni menshi icyo wenda yakora yashaka nka veterineri w'umurenge akazamufasha kumuhuza nawe kuko nk'abangaba batanga inkoko za saso bagiye bafite aba agenti cyangwa se abahagarariye mu turere hirya no hino hatandukanye ku buryo ashobora gushaka imishwi akayibona ashobora no gushaka izikuze cyangwa se zifite nk'ukwezi amezi abiri akazibona ikindi ni uko hari n'abo n'abahitamo kwaka ibyangombwa bagatumiza imishwi y'umunsi umwe hanze belgique n'ahandi nabyo birashoboka kuko njye ntangira kujya muri sekiteri y'ubworozi bw'inkoko nakoranye n'aborozi bazitumizaga hanze amaturagiro yari ataraba menshi mu rwanda rero rwose yashyira impungenge ntabwo yabura aho akura inkoko yego noneho bayoboka yo mu rwanda rero arabukinga agategereza yego
yego bateze imbere abafite ayo maturagiro nabo imishinga yabo nayo ibashe kugira aho ibageza nuko dufite na cedric saba kwigura murundi uranyumva cedric turakwakiriye rero hanyuma utubwire aho uherereye noneho ubaze ikibazo cyawe
uherereye mu ntara ya rugi mu gihugu no mu burundi yego ikibazo yego ndashaka kubaza uwo muntu ambwire uburyo ushobora kuzorora bazi nk'ubu uburaro bwazo nk'imwe itekana igihe kubamo uburinganire bungana gute kugira zishobore gukura zorohewe zitandukanye indwara
ntabwo numvise neza ikibazo fabrice arabaza ni uko ikiraro cyaba kingana kugira ngo zibashe gutandukana ntizanduzanye indwara
ah ok ni ukuvuga nk'uko nahoze mbivuga inkoko ikenera espace zigiye zitandukanye bitewe ni ukuvuga ngo nk'uko nabivuze iyo inkoko ziri gusangira muri mandwari cyangwa se mu buriro buri nkoko nibura ikenera espace ya magana ane na mirongo itanu santimetero kare iyo ari ukunywa nabwo ni santimetero kare magana ane na mirongo itanu aho iryama ikenera nibura santimetero kare magana atanu na mirongo itanu cyane cyane iyo espace niyo navuga ko ari ingenzi cyane aho iryama ko ni umwanya nyine wo kwisanzuriramo ntabwo ari byiza ko inkoko ziryama zihekeranye ufashe iyo espace rero ugashaka kubihuza ugashaka kubihuza n'umubare w'inkoko uzorora byakunda ariko nanone muri rusange muri rusange inkoko ikenera santimetero kare ibihumbi bibiri na magana abiri wa mwanya wo gukiniramo no kuryama ubwo no kunywa amazi no kurya nawo uba urimo ni ukuvuga ngo iyo espace bitewe n'inkoko afite ashaka korora ashobora guhita akuba akabona ikiraro azagira gute azabasha kuba uko kizaba kingana ndumva ari icyo ngicyo yashashe kubaza
ya cedric uranyuzwe cyangwa hari ikindi kibazo wifuza kubaza mbere y'uko twakira desire
nanyuzwe urakoze cyane desire ni nshimirimana desire uranyumva atubwiye ko ari ku murongo hanyuma arangije yigira mu bindi reka noneho tuvuge ku bijyanye gato mutubwire ku bijyanye n'inkingo inkoko ziri mu matungo akingirwa zihabwa inkingo gihe ki
yego inkoko ziri mu matungo akingirwa nk'uko nabivuze ku kijyanye n'ubwirinzi byanditse biyosekirite harimo ubwirinzi bukora urinda inkoko mikorobe zaza mu kiraro ariko nanone hari inkingo bitewe n'indwara zitandukanye ntabwo mfite karendiriye yo gukingira ni karendari ndende ariko ndagerageza kuvuga zimwe mu ndwara dukingira wenda nko mu rwanda hari indwara yitwa marek ni indwara iterwa na virusi hakaba n'indwara yitwa niyukaso nayo ni indwara iterwa na virusi hakaba indwara yitwa gumboro cyangwa se infectious barsa disease nayo ni indwara iterwa na bagiteri nayo turayikingira hakabamo n'indi ya infectious bronchitis nayo irakingirwa ni indwara z'ubuhumekero izo zose rero guhera ku munsi wa mbere ukizana umushwi hari urukingo rw'umunsi wa mbere n'umunsi wa karindwi umunsi wa makumyabiri na rimwe gutyo gutyo gukomeza ni ukuvuga ngo izo nkingo zigenda zitangwa ni inkingo zitangwa mu mazi hakabamo urukingo ngira ngo rwo ku munsi wa mirongo irindwi na gatanu ruterwa mu ibaba ni rwo rwonyine ruterwa izindi zishobora gutangwa ibitonyangwa mu kanwa cyangwa se zigashyirwa mu mazi yo kunywa inkoko zikayanywa hari sitarategi nyinshi dukoresha mu bworozi bw'inkoko kugira ngo inkoko ube siri cyangwa se ube wizeye ko kuko rwa rukingo zarufashe mu buryo bwuzuye ni uko ukoresha amazi makeya ugasa n'uzima amazi noneho ukaza kuziha amazi arimo urukingo zanyotewe ku buryo zitaziyanywa zikayamara icyo gihe uba wizeye ko buri nkoko yanyweye ku rukingo icyo nicyo navuga noneho wenda nyuma y'izo nkingo hari n'indi miti ikenerwa gutangwa buri gihe kugira ngo mbona yo tuyifata muri karendari y'inkingo nubwo atari inkingo nyirizina ariko ni imiti nayo idufasha kwirinda kwirindwa ko bwa bworozi bwazamo ibibazo habamo imiti y'inzoka ndetse inzoka zo mu nda ariko hakabamo n'indi miti nanone y'utundi dukoko tutari inzoka nk'iyitwa kokisidiyoze indwara yitwa kokisidiyoze aborora inkoko barayizi ni ukuvuga ngo nayo iyo miti isabwa gutangwa mu buryo buhoraho ntabwo ari ubuvuga ngo ndayitanga buri munsi ahubwo ndayitanga ngomba kuyitanga buri mezi abiri ndayitanga buri mezi abiri bihoraho buri mezi abiri nzayitanga kugira ngo ninde za nkoko zanjye zarwara ya ndwara ndumva nicyo navuga ariko inkingo zirahari mu rwanda ziraboneka ku isoko n'uburyo bwo kuzitanga burahari kandi bunoze yego ahubwo wari wigeze kutubwira ko ushobora no kuduha guha abakunzi b'ijwi rya amerika nomero bashobora kuba bahamagara kugira ngo babashe kuba bakugeraho kandi wambwiye ko ufite n'indi nama mu kanya kugira ngo utaza kuducika utari waduha iyo nomero ndibaza ko ubu ngubu naguha akanya bishoboka ukaba wayitanga abatari bubashe kukubaza bakaba baza kugeraho mu bundi buryo
yego ejeni urakoze ku batari mu rwanda babanza kode y'u rwanda guteranya magana abiri na mirongo itanu karindwi iminani itatu karindwi gatanu iminani ibiri gatanu iyi nimero nyine iba no kuri watsapu uwaba atabasha kumpamagara yananyandikira akanyibwira noneho akambwira ubufasha akeneye namufasha ndumva ni icyo ngicyo byumva byaba byoroshye no kuri ku baherereye mu burundi nabo hari abifuje kubaza baduhaye nomero zabo ariko turimo kubahamagara telefoni ntizicemo cyangwa se zigacamo ntibabashe kutwumva ubwo iyo nomero ndumva ishobora kuba yabafasha igihe bakenera kuvugana na muganga cyangwa se bariya bari muri repubulika ya demokarasi ya kongo bavuga ko basha kubona abaveterineri akabazo ka nyuma yenda muze kugahina muri makeya mwagira nama ki abantu badukurikiye muri uyu mwanya bifuza kuba bakorora inkoko ari inama muri rusange mwabaha n'izihe
yego inama muri rusange ku bantu bifuza korora inkoko ndetse n'ababa bazorora ni uko wakorora nkeya wakorora nyinshi hari ibyo ugomba kwitaho nyine kugira ngo iguhe umusaruro ni ngombwa kumenya ibyo ikenera yaba bya biryo twavuze kubiha amazi ahoraho nko kunywa amazi ndetse menshi hari abantu batabizi ariko ni kimwe mu kintu gishobora gutuma ubona umusaruro mwiza mu gihe inkoko yawe wayihaye amazi ahoraho n'ibiryo byiza bifite isuku wakuye ahantu wizeye icyo ni kimwe ikindi ni uko uko washaka korora kose ni byiza ko inkoko uyiha umwanya uhagije wo kuba yakiniramo ndetse ukagira na bwa buryo bwo kwirinda indwara kuko wakorora ebyiri wakorora igihumbi wakorora ibihumbi bitanu inkoko ziba zishobora kurwara nkarangiza mbwira abantu uru rugamba turiho rwo guhangana n'imiti igenda inanirwa icyo twita antimicrobial resistance ni urugamba rwa buri wese ni urugamba rw'abaveterineri urugamba rw'aborozi ni urugamba rw'abavuzi b'abantu rero ntabwo ari byiza ko aborozi bajya mu mafarumasi cyangwa mu maguriro y'imiti bakagura imiti bakajya guhereza amatungo batarebye abaveterineri ni byiza ko babareba bakabafasha kuko barabyize babifitemo egisperiyanse kandi nicyo bigiye numva rero abantu bacika ku muco wo kwivurira ni nubwo butumwa navuga bw'ibanze nageza ku bakurikiye radiyo ijwi rya amerika reka ngushimire cyane rwose muganga christophe nta kirutimana kuri ibi bisobanuro muduhaye muhaye abakunzi b'ijwi rya amerika n'umwanya mwafashe kugira ngo turusheho gusobanukirwa ibijyanye n'ubworozi bw'inkoko ndagushimiye cyane
murakoze cyane namwe jeni yego nibutse rero abatwumva ko hari radiyo yanyu ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tukaba turimo kugera ku musozo w'ikiganiro twabateguriye uyu munsi ariko mbibutsa ko mudukurikira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi tukaba turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'ebyiri na metero cumi n'icyenda mukaba mushobora kandi no kudusanga kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu turi no kuri fesibuke na yutube urubuga ni vewa radiyo yacu hano muri studio ya karindwi rero i washington dc mwari kumwe na nadia taha yafatanije na cornelius naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi reka tubashimire mwese aho muherereye hose tubifuriza kandi kugubwa neza no kugira amahirwe muri ubu bworozi bw'inkoko cyane cyane twaganiriyeho uyu munsi mukomeze kugira ibihe byiza